iyi ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira hano i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri mu rwanda turi ku fm ijana na kane n'ibice bitatu muradukurikira kandi kuri facebook kuri aderesi radiyo yacu no kuri site yacu wa eshatu radiyo yacu voa akadomo com ushobora kandi kutugezaho n'ibitekerezo mukoresheje aderesi yacu ya email radiyo yacu arobas gmail akadomo com hano muri sitidiyo ya karindwi muri kumwe na jeffrey mutagoma ndabashuhuje mwese mbaha ikaze mu kiganiro muri sanga kuri radiyo yanyu ijwi ry'amerika
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika icyo ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
tariki ya gatanu uku kwezi wari umunsi mpuzamahanga w'umwarimu abarimu cyane abigisha mu mashuri ya leta ni bamwe mu bakozi byemezwa ko bahembwa umushahara utajyanye n'ibiciro ku masoko by'ibyo bakenera mu buzima bwabo bwa buri munsi cyane cyane mu karere k'ibiyaga bigari umwaka ushize abarimu bagitangira akazi bagitangira akazi mu mashuri abanza bahembwaga ubwo ndavuga mu rwanda amafaranga y'amanyarwanda agera ku bihumbi mirongo ine naho abo mu yisumbuye bagitangira akazi bagahera ku bihumbi ijana na makumyabiri mu ntangiriro z'uyu mwaka leta y'u rwanda yongereye icumi ku ijana ku mushahara wa mwarimu mu rwego rwo kugerageza gukemura iki kibazo gusa iyi nyongera ishobora kugaragara nk'aho itahinduye ibintu byinshi ku mishahara abarimu bahembwaga yongereye cyane ingengo y'imari ya leta kubera ubwinshi bw'abarimu buri mu rwanda bashobora kugera ku bihumbi mirongo itanu ukurikije imibare itangwa na minisiteri y'uburezi usibye kongera umushahara kandi hari n'izindi gahunda zagiye zishyirwaho na leta zo kunganira umwarimu nka mwarimu sako gira inka mwarimu gufasha umwarimu kwiga guhabwa amacumbi guhabwa ibikoresho by'akazi ku buryo bworoshye n'izindi gahunda mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi twari twifuje kubona abarimu bo mu burundi no mu rwanda kugira ngo bagire icyo bavuga ku buzima bw'umwarimu muri ibyo bihugu byombi ariko ntabwo byadushobokeye kubabonera icyarimwe gusa ntarirarenga kuko mu kanya turi buze gufungura imirongo ya telefoni namwe aho muri hose haba mu burundi haba mu rwanda haba hirya no hino ku isi ndetse no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo mushobora kutugezaho ibitekerezo cyane cyane abarimu aho muherereye aho ariho hose reka ariko duhere mu rwanda aho ndi kumwe n'umwe mu barimu bwana Laurent Hakizimana ndagushimye ko wemeye kwitabira ubutumire bw'ijwi ry'amerika
yego murakoze ye maze kuvuga muri make mu magambo magufi cyane gahunda leta y'u rwanda yashyizeho yashyiriyeho umwarimu mu rwego rwo guteza imbere imibereho ye n'uburezi muri rusange wowe uri mwarimu ejo bundi umunsi mpuzamahanga wa mwarimu wasanze wowe nka mwarimu ufite umutima ukeye
murakoze uriya munsi mu rwanda kuko wariteguwe gusa imbogamizi yabayeho n'imwe nuko byabaye muri wikendi ariko no mu no mu bundi buzima busanzwe ntabwo ari umunsi ishimira cyane kuko tubona umwuga wacu ntacyo tugezaho kandi iyo ari umu- iyo ari umunsi w'ibirori nyine abantu baba bagomba kwishima bakishima ibyo bagezeho twe rero nta kintu kigaragara rwose twagezeho
uravuga ko nta kintu kigaragara mwagezeho kandi maze kuvuga urutonde rw'ibintu leta yagiye ikora harimo kubongerera umushahara icumi ku ijana harimo gahunda ya gira inka mwarimu harimo izo gahunda z'amacumbi kubafasha kwiga n'ibyo bintu byose none wavuga ute ko ntacyo mwagezeho kandi leta ntako itagira kugira ngo mugubwe neza bwana hakizimana
Mu- bwa mbere ndashimira leta y'u rwanda ko igerageza kwita ku bibazo by'abaturage ndetse n'ibya mwarimu Mm.
Eh, nkavuga ko izo gahunda ari gahunda mwarimu avuze ku mwarimu fako Mm.
mwavuze ko umwarimu yahembwaga amafaranga ibihumbi mirongo ine ubu bashyizeho icumi ku ijana dukoze imibare n'ibihumbi mirongo ine na bine ayo mafaranga ugiye ku isoko dufite ubu ngubu nta ntushobora kwishyura amafaranga y- y'ifunguro ushobora kwishyura amafaranga y'inzu kuko kuyubaka byo ntabwo byashoboka ntushobora kwishyura umwana ku ishuri mbese kuba biba ari ukwihambira iyo rero kuri izi gahunda nibyo koko badushyiriyeho sako kandi bigaragara ko igira uruhare mu kuduha izo nguzanyo ariko ukareba iyo bagiye kuguha inguzanyo ni ukuvuga ngo umwarimu uhembwa amafaranga ibihumbi mirongo ine na bine kugira ngo akomeze abeho bamuha miliyoni imwe mu myaka itanu iyo miliyoni imwe mu myaka itanu ubu nkanjye ukora mu mujyi wa kigali nta n'ahantu wagura ikibanza yewe nta na bizinesi watangiza kuko inzu z'ubukode ubwazo ntushobora ku- kuyijyamo munsi y'ibihumbi ijana bitewe na gahunda ya leta n'iterambere bihari nyir'inzu ntashobora kuyigura munsi y'ibihumbi ijana Uti- ugashaka bizinesi rero wakora udafite aho kuyikorera ukayibura Um, iyo miliyoni niyo ugize n'ikibanza ntiwabona umwanya wo kujya kugihinga kuko tujya tu- dutangira akazi saa kumi n'ebyiri n'igice tugomba kuba twageze ku kazi tugategura na zose dusabwa gutegura saa moya na makumyabiri abana bakaba bageze mu ishuri tugataha saa kumi n'imwe saa kumi n'imwe sinzi ko wagiye mu murima ngo ujye guhinga ibyo rero ni ibintu bigoranye cyane ahubwo sako icyo bo, idufasha gutanga kredi ariko tugahinguka abanyamyenda ku buryo tudashobora gukemura ibibazo tuba dufite hanze muri sosiyete noneho n'uburyo sosiyete dufata ugasanga nta gaciro rwose biduhesha Eh, ikindi mwe muvuze ngo kuri gahunda ya gira inka mwarimu gira inka mwarimu yaje kuri gahunda eh, yo- yo guhemba umwarimu w'indashyikirwa ibyo byabayeho rimwe nabwo abazihawe bamwe bazihabwa badafite n'aho kuzishyira ugasanga nabyo hari n'abatarazibonye na n'ubu bakirekarama iyo gahunda ya gira inka mwarimu rwose sinzi niba hari ahantu bafite bigaragara ko buri mwarimu afite inka eh, iyo gahunda ndumva ntabwo ifatika neza Eh, iyindi gahunda wenda yo kuvuga ngo ibikoresho ibikoresho byo ku ishuri turabihabwa ibidufasha mu kazi ibitabo rero dugerageza gukora uko ishoboye kose bikaboneka mu bushobozi buhari bwose Um, mwarimu kapitesheni garanti igakurwaho ibikenerwa byose mu kazi mwarimu yifashisha icyo cyo nta kibazo rwose ariko imibereho yariya mafaranga n'izo nguzanyo bavuga ntabwo bihura murakoze
urakoze cyane mu kanya nda- ndagaruka kuri ibyo umaze kumbwira kugira ngo duse n'ababiserura gatoya tubiganireho ku buryo burambuye ariko eh, iki kiganiro twakiramo n'abakunzi b'ijwi rya amerika tukumva ibitekerezo byabo cyangwa se eh, wenda ibyo bifuza kubaza usibye ko nagutumiye sinagutumiye nk'impuguke nagutumiye nk'umu- nk'umwarimu u- utubwira Uba ku- kuri tere eh, wa kuri tere utubwira eh, ubuzima bw'umwarimu ukuntu abayeho Eh, noneho unyemerera nakire frederic eh, hanyuma ndagaruka mu kanya iwawe frederic eh, ikaze mu kiganiro muri isanga yego murakoze ngewe mperereye mu burundi mu ntara ya ngozi Eh, nawe uri umwarimu yego nsanzwe ndi umwarimu mazeyo imyaka cumi n'ine nkora akazi k'ubwigisha aha mu burundi bimeze biteye frederic
mu burundi ukuntu bimeze abigisha baragiye mu mashyirahamwe Mhm, ajejwe kuzaratanga ingurane ku bigisha mhm. ndumva bimeze nk'ibyo mu rwanda byo muri sako twari turimo tuvugana na hakizimana
yego ama- amabanki ya mwamwamwe nyene arabikora bagatanga nyene ingurane kugira bashobore kwiyubakira amazu
Mm. ingana iki
bashobora kuronka nk'imiliyoni nka zitanu z'amarundi canke zine gutyo bazoriha nko mu myaka indwi canke imya- mu myaka itandatu gutyo
Mhm.
Eh, tugiye mu bijanye no- n'umurimo wa misi yose dukora Mm.
tugeze ku ishuri baraduha ibikoresho dukoresha amakaye ibitabo muga turavye akazi umwigisha akora n'impembo baduha ntibihuye na buke buke muhembwa ngahe mwebwe mu burundi
Ah, dufashe ku mu- bi- bivana n'ivyicaro imyigwi kubera bivana n'amadiplome baba bafise nk'ufise diplome ntoyi twita dscs atanguye akazu ageze ku bihumbi ijana na mirongo ine na bitanu by'amarundi
y'amarundi Mm.
ubu bashobora kuronka nka kredi y'imiliyoni zitatu z'amarundi
Mm, hanyuma uwigisha mu mashuri yisumbuye we ufite nka lisansi cyangwa nako nka masters cyangwa muyita metirize ufise lisanse kubera ndafise mwene wacu asanzwe akorayo Mm.
abageze ku bihumbi amajana atatu na mirongo itanu vy'amarundi
aho rero ukavuga uti ubu rero rero- nti- Mhm, komeza turiko turage- turiko turagereranya n'abandi bakozi ba leta bakora mu yandi mashyirahamwe nk'aba- nk'abaganga abaforoma bakora mu bintu bijanye n'ubu- n'ubuzima bw'abantu mu magara y'abantu bobo turavye ku madiplome yabo bahembwa amafaranga menshi cane ibyo rero leta iriko irabitugirira ubu batwizeza yuko bashobora kubitugirira mu minsi ya vuba basizeho umugwi w'abi- uhu- uhurikiyemwo abigisha n'urimwo leta n'ababijejwe ariko baravyiga kugira barabe yuko gusumazuma ry'imishahara bubikora
ubwo ibihumbi ijana na mirongo ine na bitanu by'amarundi umuntu nko mu mujyi wa bujumbura gukodesha inzu eh, nako wa ngozi wambwiye ko uri muri ngozi genda muri ngozi mu Eh.
komine kiremba Eh, aho ngaho muri ngozi kugira ngo ukodeshe inzu u- uyishyura angahe ku kwezi
Eh, bivana ni- n'izo arizo mu- mu dusakara duto duto ni ibihumbi mirongo ine mirongo itanu gutyo Ha- haba harimwo amatara mugabo nta mazi aba arimwo ubwo ni ukuvuga ko uba utanze mirongo itanu uba ushigaje ibihumbi ijana byonyine byo kugutunga ubushigaje ijana Mm. so aho muri rero kugira ushi- kugira ushike rero ukwezi kugira ukumare uve ku itariki ya mbere gushika ku itariki ya ya mirongo itatu kugira ukwezi uguheze kuko ayo mafaranga biratugora uca usanga benshi bikora ku byo bita amadekuveri kugira kuntu uca usanga wagiye kwikora ku wundi mushahara w'ukundi kwezi mu mabanki dusanzwe dukoramo duhemberwamo Eh, hakizimana yari amaze kumbwira ati abarimu mu rwanda ati kubera ayo mafaranga baduhaye yo muri sako ati twabaye yakoresheje ijambo abanyamwenda cyangwa se abantu bakunda kwigurana bahora mu myenda kubera guhora bishyura namwe mu burundi niko bimeze yega yega yega ye nta mwigisha n'umwe bi- atahora mu mwenda nk'uko mubivuga twebwe tuvuga mu mu ideni
ye ubwo u- no, komeza Eh, kubera amafaranga kubera amafaranga adashobora kutumaza ukwezi duca twemera kujya umwenda nyene mwayo ma mwayo ma banki duhemberwamwo ariyo bita amakopeke amaposte amabanko ubu n'ayandi
Eh, F- Frederic bu- bugumye ku murongo gatoya ah, k- kuko ndakenera ndaza gukenera mm, ibitekerezo by'umwarimu wo mu Burundi reka tubanze twumve Ernest nawe niba ari mwarimu hanyuma du- dukomeze twumva uko abarimu babayeho mu Burundi cyangwa mu Rwanda Eh, Ernest ikaze mu kiganiro muri sanga
Eh, ndabakurikiye cyane ndi i kigali mu rwanda eh nawe uri mwarimu
oya ntabwo ndi umwarimu ariko naciye mu maboko y'abarimu
Eh, nuko rero Ernest igitekerezo cyawe
nk'uko nari mbabwira ndi kigali mu rwanda Mm,
nibyo koko mwarimu ni umuntu ufitiye akamaro haba mu mu bantu ba hirya no hino mm,
ariko imbogamizi mwarimu ahura nazo ndakeka amafaranga babona bitewe n'umurimo bakora tubona ari umurimo bakora ukomeye cyane kandi kandi baravunika cyane mm, kuko hari aho abarimu bakora urugendo rurerure bajya kwigisha kandi bakeneye amafaranga arihira abanyeshuri hari aho bagera bacumbika amacumbi muri make muri make ndagaruka ku mushahara babona njye mbona adashimishije muri make
mm, ubona, mm, ur- ur- uwo- urumva ba- bawongera ku buryo bungana gute kuko baherutse kubaha icumi ku ijana by'inyongera
Eh, ndumva bayongera kuko urabona nko imirire n'imirire nayo iri iri mu kintu umwarimu yari akwiye ku- bari bakwiye kureba muri makeya
urakoze cyane Ernest ugira umunsi Eh, mwiza ikindi nagarukaho nashimira nka leta y'u rwanda yaba- yabahayeho umwarimu sako kuko ni- baragerageza muri make wenda ba- bakabonaho amafaranga abafasha mu mibereho yabo Eh, ariko urumva ko bakubwira ko ba- barakubwira yuko n'ubundi bituma bahora mu myenda ni byiza ariko ntabwo eh, ngira ngo wa mugani nubwo baheramo umwenda kuko hari abahabwa amafaranga wenda bakayitwara mu bindi byabo bidafite inyungu aho ngaho niho nabona hari bahombera cyane Eh, urakoze cyane Ernest ugira umunsi mwiza
yego ndabashimiye cyane radiyo ijwi ry'amerika ivugira hano i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ku murongo wa telefoni dufite laurent hakizimana na frederic eh, umwe ari i kigali mu rwanda undi ari i ngozi mu burundi Eh, laurent na frederic hari icyo mwenda gusangira nk'abarimu ngo mu- tubahe u- uburyo tubahe umurongo mugire icyo muvugana nk'abarimu umwe ari mu rwanda undi ari mu burundi
nta kibazo
Ye- turavugana ye reka reka duhere kuri frederic frederic dufite laurenti mu rwanda sinzi niba hari icyo wenda kumubaza cyangwa hari inama wenda kumwungura mwebwe aho ngaho mu burundi mukoresha mbere y'uko tukurekura
murakoze laburene ndakuramukije
yego ndakwikirije neza frederic
aho mu rwanda ni sawa
nta kibazo dufite umutekano imirimo yose iragenda neza n'ubu tuvugana ni mu kazi nta kibazo rwose
Eh, murakoze na jewe ubu ubu nibereye muhira twebwe mu bisanzwe Yego.
ukuntu dukora tugeza saa sita n'iminota mirongo ine n'itanu ubu Eh, mwebwe bamwe mukora gora bari- nyinshi bamwe bamwe bari ku kazi hanyuma abandi batashe bari mu mu- bari mu mu- mu ngo zabo
Eh, twe hano mu rwanda dutangira saa moya na makumyabiri tukageza saa tanu n'igi na mirongo ine hanyuma tukongera gutangira saa sita na mirongo ine tukageza saa kumi n'imwe
twebwe aha mu burundi siko bimeze Eh, nko mu mashuri abanza ayo twita fundamentale eh, kubera jewe niyo nsanzwe nkoramwo dutangura saa moya n'iminota cumi n'itanu mhm.
Ha- hanyuma saa yine n'iminota cu- cumi n'itanu tugaca tugenda muri pause Mm, hanyuma saa yine n'iminota mirongo ibiri n'itanu tugaca dusubira mu ishure yego saa sita n'iminota mirongo ine n'itanu hama abana baca bataha
namwe mukitanga abigisha nabo baca bamara nk'isaha yose bariko barategura ivyigwa vya bukeye hanyuma rero bagaca bugara amashuri bagaca bitahira twebwe niko dusanzwe dukora
yego frederic rero niyo ndumva mu burundi eh, nu- n'uwo ni- n'iyo koperative mufite ishobora kubafasha ko mushobora kubona umwanya wo gutekereza ndetse muga- mugashaka n'icyo mwakoresha yaba inguzanyo bitandukanye na hano mu rwanda twe dukora kuva mu gitondo kugeza nimugoroba ku buryo n'iyo nguzanyo iyo bayiguhaye utabona umwanya wo gutekereza no kuyikoresha
twebwe kugira dushike ku ibyo bintu na twebwe ubwa mbere niko byari biri mu myaka ishize twara- twarakora hanyuma akemidi tugasubirayo nyuma ya saa munani tugasubirayo
Eh, twaca dutaha saa kumi n'imwe z'umugoroba eh, eh, mugabo kubera amashyirahamwe turimwo ayo bita amasendika aharanira agateka ka- k'umwigisha yarahagurutse hanyuma baraganira n'ababijejwe abo muri leta hanyuma baratugabaniriza amasaha Mm, reka reka nse n'uborogoya kanse n'uborogoya aho ngaho eh, Frederic ba- ko mwagabanyije amasaha mujya mushobora kugira ibindi mukora bitari ukwigisha ku buryo ushobora nko kugira akandi kazi ku ruhande kakwinjiriza amafaranga yongera kuri bya bihumbi ma- ijana na mirongo ine na bitanu cyangwa magana atatu mirongo itanu by'amarundi
yewe ga yewe ga iyo bitaba ivyo tuba twarapfuye abigisha bo mu Burundi tuba twarapfuye ni ukuvuga ni ukuvuga muba mufite utuzi turenze ako bwarimu noneho
Abe, ku mugoroba hariho abiyungunganya bakadandaza utuntu hari abaca bagenda mu mirima hama bakiyungunganya kugira bashobore gusahiriza wa mushahara mutoyi dusanzwe duhembwa Eh, da- bwana nawe ni mu rwanda ibyo ntibishoboka
mu rwanda byo ntago ntago bishoboka ko tugera ku kazi mu gitondo tukongera tukavayo saa kumi n'imwe ahubwo ndashaka kubaza uwo mugabo frederic mwarimu mugenzi wanjye Mm.
ese bo bagira abanyeshuri bangahe mu ishuri ko njye mu gitondo nshobora kwakira abanyeshuri mirongo itandatu ubwo ndavuga mu cyiciro cya mbere cy'amashuri abanza aho twita p1 p2 na p3 muri primary ubu mu gitondo nkakira nk'abanyeshuri mirongo itandatu cyangwa se mirongo inani biterwa n'umubare uba ufite mu ishuri nimugoroba nkongera nkakira undi mubare nk'uwo nguwo nkabikora mu gitondo nimugoroba ku buryo usanga ku munsi nigisha abanyeshuri barenga ijana na makumyabiri ijana na mirongo itatu ese mu burundi ho imibare y'abanyeshuri mu ishuri ihagaze gute
mwebwe niho iwacu mu burundi igitigiri c'abana arivyo mwita imibare umubare mwebwe iwanyu mu rwanda
Eh, ngerageza kugira mwahene mu bisanzwe twe twategerezwa kwigisha abana batarenga mirongo itandatu ku mugwi mugwi
mu- mu- mu gitondo cyangwa nimugoroba oya umugwi umwe utaha gushika saa sita na mirongo ine n'itanu mugabo Eh, ukuntu biri abana kubera mirongo itandatu.
igitigiri- igitigiri c'abantu benshi dufise c'abana benshi dufise ubu hari n'ubu ushobora kugira Mm.
mirongo umunani canke mirongo icenda mugabo Mm.
igitigiri cemewe twa- twa- twa- twa- twumvikanyeko na leta umwigisha ntiyategerezwa kurenza abana mirongo itandatu babaye benshi
Mm. none kuri iyi gahunda y'uburezi kuri bose iba mu rwanda ese mu burundi nayo irahari
sa
Eh, iyi araku- gahunda y'uburezi kuri bose redikasiyo porutose
Eh, ni No mu cyo Burundi cyatumye nyine nta- nta abana murenge.
abana baba benshi bavuga ati umunyeshuri wese umwana wese avutse ageze ashikanye imyaka yo gutangura ategerezwa kuba ari mu ishuri nicyo gituma rero dufise ibitigiri byinshi by'abana benshi baciye Mm.
baduga baca ba- ibitigiri bica biraba- biba binini binini mbere hari n'aho usanga hariho n'amashuri amwe tuganira tumeze nk'abegeranye ahandi hantu usanga aho bavuga ngo barafise n'abarenga ijana mugabo jewe aho nkora- jewe aho nkora gusa- kubera ari ishuri risanzwe rigiye gukwira ekereziya katolika ibyo- ibyo bitigiri bishika ku ijana ntibire- ntibi- ntiturabishikira mugabo turiko turavyababa bariko baraba benshi ye, mura- mwakira mirongo itandatu byibura gusa
ego muri dari condition normale muko byari uko byari bitegekanijwe ntibategerezwa kure- mw'ishuri ntihategerezwa kurenga abana mirongo itandatu ku mugwi mugwi Eh, mura- murakoze cyane reka nse n'uborogoya gato nanone twakire Thierry ku murongo wa telefoni Thierry ikaze mu kiganiro muri sanga
yego murakoze cyane ndabaramukije mumenyesha makuru ndamutara n'abatumire kandi ndabifuriza umunsi mukuru mwiza Eh, urakoze cyane Eh, umunsi mukuru wabaye itariki eshanu ariko nta- nta- ntarirarenga wa mugani ushobora ku- kuwubifuriza nuko rero wari ufite igitekerezo
yego nawe ko bwa mbere ndabumviriza numvise umenga ugereranije u rwanda n'uburundi uko umwarimu abayeho ubuzima abayemo ndumva umenga hariho ubudasa ambere reka mbere simbanza ntumbereze ikibazo kuri uwo muvukanye w'iwacu mu burundi ko yumvise uko mu rwanda bimeze twari twese dufite ibyiyigiriji ndavuga mbere ahanini muri rusange abigisha b'abarundi bafite ibyiyigiriji by'uko umwigisha ashobora kuba kumbure adafashwe neza nk'uko bo bari babishaka mugabo murabizi uburyo umukozi yamana ibyara ikaramu ntabwo mbere ndamubaze abona agereranyije no mu rwanda abona burya aye ababayeho neza ni bande cyangwa abari mu buzima bwiza boroherejwe ni bande ugereranije no mu rwanda kubera ko numvise ibintu barekaramye benshi byinshi kandi nibyo urazi ko abarundi bagira amayegeregere kenshi akabaho mbere byanashika akamara n'amezi abiri ibintu mbere byari biteye isoni bigatuma umunyeshuri wagwa mu mporera barabona rero uyu munsi umenga biba byarateye imbere mbere reka ngere ko ndamubaza ikibazo cya rusange uyu munsi umwigisha w'umurundikazi wewe abiraba abona muri rusange ateye imbere cyangwa ibyifuzo bari bifuza barabishyitse ko rero rero muri rusange kuri jewe ndavuga nti umwigisha w'umurundi nibyo intambwe ariko uyu munsi nibyo ntishimishije rwose muri ibyo rero byose barateye intambwe barateye imbere kuko hari byinshi barekamye kandi byabayeho hanyuma iyo bariko baravuga umunsi nk'uyu nabo ntibari bakwiye guca biyibagira bari bakwiye guca bigaruka ko mbega muri twebwe nk'abigisha ntaho ducafuza izina ryacu gucafuza iryo zina ryabo rero ni hamwe usanga hari bamwe bagiye kugwa bizo baragiye iyo umuvukanye arabizi naho kenshi biba mu mpisha mbwe bigatera bikajya habona ugasanga rero hari abigisha kugwa bizo baragiye ushatse kuvuga iki teri
ndavuga uwo muvukanyi w'umurundi arabitahura ndashaka kuvuga babigisha usanga baza ugasanga habayeho kugurira k'umunyeshuri kuryamana kugira ngo amuhe amanota impande y'ibyo akamuha amafaranga kugira amuhe amanota urumva ko uwo muntu uretse ko uba ari umwasi w'iterambere ry'igihugu aba ariko arica n'ubuzima bw'uwo mwana ariko rero jewe mu kurangiza nagomba ndabifurize abo bose kubandanya batera imbere banashaka ahanini ngomba kubasaba basansibilize mu bigisha bonyine ubwabo habe guhinduka no guhindura ingenda kuko umwigisha niwe yabwirizwa kuba akarorero kuko nimba hari perezida nimba hari umuganga umwigisha niwe titire nacyo gituma nagira amamagarire bona ubutegetsi bw'u rwanda n'uburundi baha agaciro umwigisha kubera ko nibaza ko ariwe tanguriro ry'iterambere ry'ibihugu byacu murakoze cyane urakoze cyane tiyeri ugira umunsi mwiza
yego twese ye ariko niba hariho ufite radiyo reka mbasabe mugabanye volume rwose kuko amajwi arakomeza tugarukaho hano frederic wumvise ibyo tera kubajije
nabyumvise mugabo twabaye nko guterera twabaye nko guterera ikibazo yambagije yambagije ati ngereranije umwigisha wo mu burundi n'umwigisha wo ngaho mu rwanda mu burundi ariko arabyumviriza yumva yuko umenga mu burundi umwigisha biba afite akarusho gusumbya umwigisha aho ngaho mu rwanda
yakubazaga
jewe ariko rero uko ndabibona twebwe turacafise intambwe yo gushikako kubera gushika n'ubu n'ubu turacafise ingorane nyinshi ingorane zijanye n'uburyo nyine bw'amafaranga
ego ego ndakumva reka reka tujye kwa hakizimana bwana hakizimana wumvise uko frederic abivuga hariya mu burundi yemeye ko bo uretse no kwigisha bashobora no kugira uburyo bwo kubona gukora akazi ka kabiri ariko aravuga ati yewe turacyameze nabi ku bijyanye n'amafaranga nta kintu tubona mu rwanda amahirwe ni ayahe ubona kuri mwarimu ubona namwe mukeneye akanya ko gushaka akazi ka kabiri
murakoze bo mu rwanda mu rwanda ntabwo amahirwe yo gukora akazi ka kabiri nabaye nk'ugaruka ngaragaza ko akunda gushoboka kubera ko amasaha dukora ntabwo atwemerera kugira akandi kazi dukora kandi no mu mabwiriza ya leta avuga ko umwarimu nta kandi kazi ashobora gufatanya akazi ka leta kereka iyo katabangamiye amasaha y'akazi kandi amasaha dukorere guhera saa saa moya kugeza saa kumi n'imwe sinibaza ko ugiye saa kumi n'imwe ukajya muri ubwo bucuruzi ntibazabona umwanya urumva mu burundi babona byibura isaha imwe yo gutegura ibyo bazigisha ku munsi ukurikiyeho mu rwanda rero saa kumi n'imwe zigera nkatwe nk'ababyeyi utekereza ati unyarukire mu rugo ube nanjye ko abana banjye bahatashye mu rugo ngira utwo ntunganirizwa ku buryo na wa mwanya wo kugira icyo watekereza kindi cyo gukora udapfa kuboneka rero kuko ok wenda nk'icyifuzo cyafasha abarimu bo mu rwanda muri rusange abantu benshi bigaragara ko iyo bashyirireho isoko rijyanye n'ibiciro by'umushahara bafite biraborohereza urugero nk'abasirikare n'abapolisi ku isoko uba usanga bo ntabwo bafite isoko rusange nk'uko abarimu mu rwanda dufite isoko rusange rihurirwaho n'abundi n'abandi bafite imishahara yo hejuru kandi ku isoko ibiciro byo ntabwo bigabanuka ariko badushyiraho isoko rusange ni ikintu cyafasha cyangwa se bakadukorera nk'iyo gahunda yo mu burundi tukagira amasaha wenda tubona yo kuvuga ngo twakora n'ubwo budandazo se cyangwa ubwo bucuruzi cyangwa se umuntu agatekereza indi bizinesi yakora ariko amasaha yacu ntabwo atwemerera kugira ikindi kintu dukora
urakoze hakizimana turaza kugaruka ku byifuzo byatuma mwarimu ashobora kurushaho kumererwa neza wenda icyo musaba leta cyangwa se inzego zibishinzwe ariko ku murongo wa telefone hari n'uwitwa shukuru ikaze mu kiganiro muri isanga shukuru shukuru gerageza kwigira hirya ndumva hari agasaku uranyumva
yego ndabumva
ikaze mu kiganiro muri isanga urahagana he
mbondi i burundi neza na neza muri provinsi ya kibitoki muri komine rugombo nawe uri mwarimu
oya si ndi mwarimu ariko nagira ngira icyo nerereye ku kiganiro cy'uno munsi yego rwose uhawe ikaze yego murakoze cyane mbo ikintu bavuga ku buzima bw'abarimu muri rusange burya turebye abarimu ni abantu b'ingirakamaro cyane ubundi wakwibaza ndetse muganga na mwarimu ninde waba ufite agaciro hagati y'abo bantu babiri bombi njye navuga ko ari mwarimu kuko mbere y'uko umuntu uba muganga burya aba yaciye imbere ya mwarimu kandi mwarimu atabishatse yahenda wa muganga akamuhenda mu buryo butandukanye
bwana shokoro ndakumva ndakumva icyo ni igitekerezo cyawe ibyo ni nka bya bindi byo kuvuga ngo inkoko n'igi n'iki kibanza kubaho sawa sawa ubwo ndiko ndagana ku gitekerezo cy'iwanje rero ushaka gushyikiriza noneho rero rasa ku ijambo sawa sawa reka ndetse ku ijambo mbo turebye mu myaka ya kera ndetse no mu myaka tugezemo uno munsi iyo umuntu yize ibyo yize byose abikesha mwarimu kandi utibagira ko kuva na kera iyo uhuye na mwarimu wagerageza kwinyegeza ukihisha kuko yaba ari umuntu atinyitse cyane niyo waba uri guverineri wenda ndavuga buramatari waba uri umuntu utinya mwarimu kuko yaba ari umuntu yakugejeje kure yaba ari umuntu yagukuye kure kandi akugeza na kure ubwo ndashaka kuvuga yuko mwarimu ari umuntu ufite agaciro cyane ni umuntu ubundi yategereza kubaha kubaha kuko ni umuntu ukora ubushakashatsi kugira agira abo abushikanye ko kuko ntiwagira aho ugeze utagize uhagushikanye nturarasa ku ntego na n'ubu nturarasa ku ntego uracyatubwira agaciro ka mwarimu kandi nibwira ko isi irakaze reka nje ko reka nje ko ngwino rwose ngwino ngwino basigure neza mubaze mubyumve ubwo rero ndashaka kuvuga yuko ubundi mwarimu yahabwa agaciro kandi urabona yuko ubuzima bwe bwo kwigisha ni ubuzima benshi basuzugura ubundi ni ubuzima babona umenga bugayitse ariko ni ubuzima bwari bukwiye kubahwa ubwo abarimu bari mu bantu bahembwa umushahara mukeya cyane kandi bari bategereza gufata umushahara utubutse kugira baheze bishime kuko burya ubundi urebye kwigisha ni ibintu birimo umuruho mwinshi kwigisha birimo umuruho mwinshi kwigisha n'ibintu no kuvuga bisaba kwitanga bisaba gukoresha imbaraga nyinshi bisaba gukora ubushakashatsi ubwo ngubwo rero byasaba ko abarimu bareba by'ukuri izi leta zacu bakaraba ubundi bakabaha agashahara gashimishije kuko ubundi barakora byimazeyo kuko urebye burya umwanya wose mwarimu agerageza gukora kugira aheza cyangwa ubumenyi kandi urazi ko mwarimu iyo atanze ubumenyi budakwiye ababuhaye nabo baheza bakakira ibidakwiye nk'uko aba yabitanze urakoze cyane shukuru kuri icyo gitekerezo cyawe ugira umunsi mwiza eee saba murakoze cyane yego reka twakiriye vuba vuba na rambere ikaze mu kiganiro muri sanga
murakoze cyane urahagana he rambere
ndi rusaka rusaka muri zambia ni amake
nta kibazo
uramutse uri mwarimu byanshimisha
ya ntabwo ndi mwarimu ariko nabwo wawe ikaze nahuye nabo kenshi nabwo wawe ikaze kuko natwe twese nibo badufashije gukora ibyo dukora ibi ngibi ni uko igitekerezo
murakoze cyane yewe nagira ngo mvuge ku nsanganyamatsiko abarimu uko bafatwa mu rwanda cyangwa se uko bihagaze ubu ngubu ubona ko basa bisa nk'aho ireme ry'uburezi ryagabanyutse ariko ikibazo kikaza ku mpande zombi haba kuri bo no ku babyeyi nubwo bitana ba mwana ariko ugasanga byose byafekita cyangwa se ingaruka zigera ku munyeshuri impamvu rongeye mbona nini hari ubushobozi hari ubukangarwa bafite bwabaye basa nk'abambuwe ntabwo bakemererwa guhana abana uko bikwiye ingendo bibuka twiga baducishagaho akanyafu umuntu yakoze ikosa ariko ubu ngubu urimo kujya kubona ukabona ngo yakubise umwana ngo yamuvunnye ukuboko ngo ribu yamufashe iki mbega ureba ugasanga ibintu bisa nk'ibyahindutse
ariko bwana rambere turi turi ku mibereho ya mwarimu ntabwo turi cyane cyane ku ireme ry'uburezi nubwo naryo riziramo ariko turimo turavuga imibereho ya mwarimu muri rusange uko ihagaze n'uburyo yarushaho kumera neza
imibereho yo urabizi kuva kera hajyemo ikibazo cy'imishahara bakaba ntibishimiye umushahara bahabwa ariko aho hazi icyitwa mwarimu sako ubona ko hari icyo byakemuye nubwo bose bitari byabageraho gusa wumva wumva ko aho haziye mwarimu sako byarabafashije bituma ubushobozi bwabo cyangwa se icyo babonaga no kwizigama n'inguzanyo bibafasha kugira ngo bazamure ya mibereho yabo mu rwanda
urakoze cyane bwana lambert kuri icyo gitekerezo aho ngaho i rusaka mukomeze kumererwa neza
murakoze yego frederic ndabizi ko nagufatiranye none reka nse nk'uguha nk'ukurekura niba hari gahunda zindi wari ufite ariko niba hari igitekerezo washakaga kugenda uvuze mbere y'uko tukureka ngo wigendere ni nk'iki icyo gitekerezo
yego murakoze yewe igitekerezo nari mfise hariho ababyumvishije ukundi kuntu twebwe nubwo dutaha saa sita n'iminota mirongo ine n'itanu hari ibindi hari ubundi buzi buba budukeneye bujyanye n'ibyo ku ishuri nyine nk'umwana wamuhaye akabazo impapuro ashobora kuzitahana mukazikosorera muhira cyangwa ibyigwa uzotanga buhera urashobora gutahana ibitabo mugasakoje mukabitegura ibyigwa bya bukeye si ngombwa rero ngo uce ugenda gukora akazi bituma utamaze gutegura ibyo byigwa byose urabanza ukabitegura hanyuma umaze kubitegura nimba impapuro wazikosoye hanyuma ugaca ugenda gukora iby'iwawe ariko niko na noterera ni ukwibutsa abo bari ko baratwumviriza ku ijwi rya amerika hanyuma mbere y'uko nubwo tuba twatashe kare hariho ibindi dukora bijyanye n'ibyo ku kazi nyine ibyo by'impamvu gukosora impapuro ububazo tuba twatanze
mbere y'uko ugenda mbere y'uko ugenda urumva hakorwa iki kugira ngo umwarimu w'umurundi cyangwa se utuye mu burundi ukorera abarundi arusheho kumererwa neza no gutanga amasomo afite umutima ukeye akanatanga neza hakorwa iki
yewe icyo ntusaba mugabo ni nko kwibutsa ubu twe twaramaze gufata inzira y'ibiganiro leta ababijejwe abajejwe ibintu bijyanye n'indero be baduserukira mu bigisha amasendika boza baricara hamwe bakaza barayaga batuvugira kubwira bashobore kubona kubera abo baduserukira nibo babona imibereho yacu cyane bakaza barayaga na leta hanyuma bakaganira kandi ibiyago bishika
bwana frederic urakoze cyane ugira umunsi mwiza aho ngaho mu burundi namwe murakoze cyane
reka tugaruke kwa hakizimana bwana hakizimana twari dutangiye kuvuga ku cyakorwa kugira ngo umwarimu w'umunyarwanda arusheho kumererwa neza wigeze kuvuga uti sako yaduhinduye abanyamwenda ubona sako yavaho kugira ngo umwarimu arusheho kugira disipurine yo gukoresha amafaranga cyangwa hari uburyo bushobora kujyaho ku buryo umwarimu sako yarushaho gufasha umwarimu kuruta uko imufasha ubu ngubu
murakoze ku gitekerezo cya mwarimu sako natangiye nshimira leta ko yabitekereje ikayishyiraho nubwo tuvuga ko twabaye abanyamwenda ariko byibura ubona aho ufata umwenda kuyivaho rero kuyivanaho byo ntabwo ari igitekerezo umuntu wese yatanga ahubwo twashima ko hari ibinozwa muri ibyo muri ibyo kunozwa hanozwa uburyo ki nubwo dufata izo nguzanyo ariko usanga uburyo bwo kuyishyura n'ubundi ya nyungu batwaka ari hejuru cyane ku buryo umuntu rimwe na rimwe anifata kuko ni nk'iyo baguhaye mvuge umwarimu ufashe kuri budinere afata miliyoni imwe akazayishyura mu myaka itanu amaze kwishyura miliyoni ebyiri n'ibihumbi magana na mirongo irindwi kandi ya miliyoni imwe yafashe na wa mwanya atabona ngo ayikoreshe hari igihe ayifata urabizi depandanse y'abanyafurika akajya kuyikemuza utubazo tw'iwabo ugasanga n'ubundi muri ya myaka itanu abayeho nabi kurushaho ari naho hagiye haturuka navuga uko gufatwa nabi muri sosiyete urugero nk'umusore yaba yifuza kujya gutereta wenda umukobwa wo mu zindi domene utari muri edikasiyo badahuje ibibazo akaba yamubwira ati gese nakiteza umwarimu ntacyo twazageraho mu buzima ntabwo yavaho ahubwo banoza uburyo ki ka gashahara gake k'ibihumbi mirongo ine mwarimu azafata keredi akabona ubushobozi bwo kuba yakubaka iryo cumbi kuko nicyo kiturusha tukagira ubushobozi bwo kujya ku isoko nanone tukagira ubushobozi bw'abana bacu kwiga ibyo bintu byo kubenga abakobwa bajya babenga abarimu kubera ko nta gafaranga bafite
mu myaka mike ishize byagiye bimbaho cyane nkajya nko ku umukobwa twariganye wenda muri pirimeri na segonderi ariko wenda bigeze muri kaminuza njya mu burezi we akomeza mu bindi ariko turi inshuti wamubwira ati none ko igihe cyari kigeze ntabwo twa agahita akubwira ati rwose ibintu ukora ntabwo tuzatera imbere tuzahora turi abanyamyenda twikopesha ku mabotike ubwo buzima rero sinabushobora genda usange harimo mugenzi wawe ibyo bibaho cyane akagutera ubutaka
tubyita akagutera indobo
ye bwana hakizimana rwose reka mwihanganishe nizere ko ubu ngubu wabonye ukwemera uko uriye akagukundira uwo uriwe umutima wawe ukaba uri mu gitereko
yego na maze kubona ikibazo uko kimeze nagiye ku barimu bavuga ko ibinyoni by'amababa amwe biguruka mu gace kamwe usanga undi mwana nashatse mwarimu duhuza imyumvire tugahuza ya sako tugahuza ibyo bibazo byo kujya ku mabotike n'uwo mwarimu n'uwo mwana wacu wenda tukaba twamushyira mu ishuri ry'abantu bita riciriritse ariko tukamufasha nyine nk'abarimu
abanyarwanda bati iyo amazi akubwiye ngo winyiyuhagira urayabwira ngo nta mbyino mfite yego rwose ni umugani nyarwanda
guma ku murongo gato ndaje dukomereze aho twari tugeze ariko reka twakire bwana nduwayo ikaze mu kiganiro muri isanga nduwayo urahagana he nduwayo
ndi mwigisha wa tanzaniya
tanzaniya ho ni amake
ni amahoro kabisa turashima uwo mu ijoro ye nuko igitekerezo rero
asa njyewe ngerageje gutanga igitekerezo bivanye n'uko nabisomesha cyangwa se n'uko nabyumvise nanjye ndafite icyo nokongera ko nk'umwarimu umwarimu nk'umwana uvuga ngo akazi ke kagende neza yokora ibi bikurikira yokumviriza abanyeshuri cyane no mu kubishyura ibyo bamubagije abari mu gihe baba bari mu ishuri hanyuma mu gihe aba ari mwana agakora preparasiyo y'ibyo azobigisha bukeye kugira azogende yiteguye neza cyane hanyuma gatatu agakosora n'amadovuware cyangwa se amainterogasiyo baba barakoze neza yicaye imuhira agize aturiye hanyuma akanagira nte akanicara hamwe n'abandi bigisha kubera ko abantu batanganya ubumenyi bakungurana ubumenyi na cyane cyane abigisha bigisha ibiharuro akaza kwigisha ibintu yashihoje neza yabonye ati arabifitiye umuco kuko hari abasanga baza kwigisha ibintu bitari
urakoze cyane nduwayo ndumva ibitekerezo byawe bijyanye n'imyitwarire y'umwarimu muri rusange ugira umunsi mwiza aho ngaho muri tanzania
aya asante sana radiyo ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda reka twakire na filibere
hano mwiriwe mwiriwe mwiriwe filibere
yego ntabwo ndi umwarimu ariko nagira ngo numve bagire icyo mbabwiraho kuri iki kiganiro ni cyiza yego kwibuka kuri mwarimu n'abatari abarimu ntibahejwe rwose ntabwo bahejwe pe nanjye niyo mpamvu ariko mwarimu byo birakwiye ko yagira uko yatezwa imbere kuko afite ubuzima buri hasi nubwo babashyiriye hariya amafaranga ngo atatu ku ijana n'ibyo aba akeneye gutera imbere aba akeneye kurira abana be no kugira uko yakwizigama nabo rero bajya babikora babikunze ariko nabo bajye batekerezwaho kenshi cyane nicyo gitekerezo nari mfite gusa nta kindi
urakoze cyane filibere ugira umunsi mwiza
yego murakoze ye nuko bwana hakizimana rero uti kuki abasirikare bashyirirwaho isoko ryihariye bagurisha ibikenerwa bya buri munsi ku mafaranga iyo hasi ugereranije n'ibiri ku isoko rusange abarimu bakaba badashobora kubona iryo soko icyo kibazo mwigeze mukibaza inzego zibishinzwe zibakuriye
murakoze icyo kibazo buri gihe kigunda kugaho cyane mu byifuzo by'abarimu bo mu rwanda basaba ko bumvikana turumubare burya mwavuze ibihumbi mirongo itanu ariko nkeka ko bigeze nko mu bihumbi mirongo itandatu na bitanu ni umubare munini rero ku buryo wenda tudashobora guhita yongera umushahara cyane ku ingengo y'imari byagorana ariko hari uburyo butekerezwa kandi bufata abantu bufasha abantu muri rusange nko kuba wabashyiriraho iryo soko niba abasirikare iryo soko rishoboka nkeka ko n'abarimu iryo soko ryashoboka noneho na ya mafaranga dukuramo umwarimu sako akaba yadufasha kugera kuri iryo soko mu buryo bworoshye naho ubundi urayafata wayajyana ku isoko agahita ashyira nta n'ikindi kintu utekereje numva rero twarabisabye inshuro nyinshi bagenda banatwizeza ko bizakorwa bizakorwa ariko kugeza ubu na n'ubu ntabwo biragaragara nta n'inyigo batwereka yuko wenda iri gukorwa byaba byiza rwose mu gufasha abaturage muri rusange kuko urumva niba abarimu bagera mu bihumbi mirongo itandatu na bitanu kandi ari abantu birirwana abana umunsi ku wundi bafite akamaro gahagije ndetse bafite n'icyo bafasha leta gihagije ubwo rero kubashyiraho rwose ikintu nk'icyo kibafasha mu buzima bagakora bishimye kuko nk'ubu ndahamya ko abenshi turya rimwe ku munsi guhera rero mu gitondo saa moya ukageza saa kumi n'imwe uvuga ati ndi buryo ningera mu rugo biba ari ikibazo rwose iryo soko bakomeze babitekerezeho bashake n'inzira ku buryo ryajyaho byadufasha cyane
ye urakoze ku murongo wa telefone reka twakire na bashaka bashaka
wiwi ikaze mu kiganiro muri sanga urahagana he
ndi mu ntara ya muyinga eee amakuru aho mu burundi
aha mu burundi ni sawa eee igitekerezo
yego ubu nyine ndi ku kazi ka misi asanzwe ndi umwigisha yego
turimo turavuga ku buzima bw'umwigisha mu karere k'ibiyaga bigari mu burundi mu rwanda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo ubona ute wowe ubuzima bwawe nka mwarimu ubona bugushimishije
ubuzima bwanjye nka mwarimu mbona ni ubuzima bugoye cyane rwose gute kuko ntabundi ukora akazi kuva mu gitondo ugashyirana ku mugoroba ukigisha abarimu benshi abanyeshuri benshi wagira kuzoronka agashahara ugasanga agashahara kadashobora kumaza ukwezi
mu kanya tuvuganye na mugenzi wawe frederic atubwira ko hari ukuntu amasaha ye yo kwigisha iyo arangiye nko mu masaha sita n'igice gutyo saa saba umuntu iyo arangije gukora ibiyasabwa ashobora kureba ukuntu anyaruka akaba yagira akandi kazi akora ku ruhande kugira ngo abashe kuzurishaho amafaranga y'ukwezi amutunga nawe niko bimeze
siko bimeze kuko umuntu uramurabona umuntu yakoze kuva mu gitondo agasikana isaa saba sandwi ukora nko ibirometero bitatu cyangwa bine ushika warushe ushika nk'isaha umunani n'igice saa icyenda bigusaba ko ukibanza kuruhuka agatama ugashiza kuyibwiye nabwiye gukora ibindi bikorwa usanga wamaze gukora bitatuma ukora ibyo bindi bikorwa neza ahubwo tuzaba ko uraba ko imishahara kweri ntishimishije aha mu burundi barigeze kubikora mu minsi iheze bagira ngo banganishije imishahara ariko twasanze bafashe abantu bafite amadiporome manini iyo bahaye amafaranga gusa abantu bafite amadiporome matoya amadesise amadeseti tubaza ntacyo badufashe muri leta zigejeje kunganisha imishahara
none ushaka ko hakorwa iki bwana bashaka
jewe nshaka ko bunganisha imishahara abantu barimo bakora akazi kamwe bakaronka amafaranga kuko kubona umwarimu agakora imyaka cumi n'itandatu hafi mirongo ibiri ugasanga ntashikana ibihumbi majana abiri y'amarundi umaze imyaka
imyaka cumi ugasanga ntashikana ibihumbi majana abiri munakoze imyaka cumi
ubu uhembwa angahe ubu usanga ubu uhegende ku bihumbi ijana na mirongo umunani na bitanu ukoze imyaka cumi n'itandatu
birumvikana ko hakeneye kugira igikorwa bwana bashaka urakoze cyane ku bitekerezo ha ijwi ry'amerika
rego namwe murakoze kudutera inkunga kuduhamagara reka tuvuge ibyiyumviro by'abarimu mu burundi n'umuyaga bigari yego urakoze cyane tuhe ijambo na jamal ikaze mu kiganiro muri sanga
yego ndahari murakoze
igitekerezo cyawe urahagana he jamal konza
induta
induta muri tanzania
igitekerezo cyanje ku bijyanye n'abigisha uba ugiye kubiraba abigisha muri rusange numva umwe ngo niwe bafite imishahara mike gusumba abandi bose kandi ugiye kuraba ariwe batanga ubumenyi mu gihugu aribo bafite akazi kenshi kubera umwigisha urabona ko bisanzwe ku munsi yigisha amasaha icyenda icyenda umunani kandi ayo masaha yose urumva ategerezwa kwa matonda ndetse nko mu burundi nka bijya byaho depuwama byo kuba twarakure bariya nk'umwigisha bakura ngaha bakamutwara nko ku birometero birenga cumi kugenda rero umva usanga atanye n'umuryango kugira bimworohereze mu kazi kandi uburyo busanzwe ari na buke gupanga inzu kurasiyona umuryango muhira ugasanga biragoye icyo gitekerezo cya mbona leta yari ikwiye kuraba ikabasubira ko abigisha ikabaha umushahara ukwiye kubera nibo bafashe runini mu gihugu kubera nibo kindi y'ubumenyi nabo nyine bakoreye ko abo bategetsi baba batwara ibihugu kubera baba baciye imbere y'abo bigisha boraba bakabakwiriza bakabaha agafaranga gakwiye kugira abigisha bareke kwidoga kubera ugiye kubiraba usanga wumva abigisha cyane cyane aribo bama bidoga gusumba abandi bakozi ba leta bose
bwana jamal urakoze cyane kuri ibyo bitekerezo ugejeje ku ijwi rya amerika ugira umunsi mwiza aho ngaho induta muri tanzania
nawe mugira umunsi mwiza
ye bwana hakizimana rero urumva ko hirya no hino bisa nk'aho bijya kumera kimwe no mu burundi urumva ko mwarimu afite byinshi ashaka ko bamutunganyiriza wavuze wavuze ku bijyanye n'imibereho y'umwarimu mu rwanda ubwo bukene bw'amafaranga ubwo bukene bwo kuvuga uti mwarimu arya rimwe ku munsi ubona bifite ingaruka ku ireme ry'uburezi muri rusange butangwa mu rwanda
birumvikana iyo umuntu ashonje n'umusaruro atanga wawukemanga ku bijyanye n'ireme ry'uburezi imibereho ya mwarimu kugira abana mirongo itandatu mu gitondo ubwo ndavuga wenda mu bigo bikanyakanya ko hari n'abakira mirongo inani mirongo inani na batanu na nimugoroba ukaza kugira uwo mubare nanone udafite ubushobozi ndavuga utariye cyangwa se utabonana n'uburyo wagura ayo mazi ngo ubashe kuyasoma urumva ushobora gufasha abana bakeya abandi bagasigara badafashijwe ari nacyo kibazo dukunda kugira cyane cy'uko abana benshi ubu usanga batazi gusoma no kwandika neza ubwo rero imibereho y'umukozi iyo itameze neza n'umusaruro we ntiwagenda neza numva ariko nabivuga murakoze yewe urakoze cyane mu kanya turi buze kwakira undi muntu ngira ngo ku murongo wa telefone ariko hari ikintu wari wavuze kijyanye n'amacumbi nashakaga ko tuza gusoza tugarutseho wari wabaye nk'uvuga uti n'ayo macumbi avugwa ntabwo birimo gutungana neza nk'uko byakagombye bwana hakizimana yego kuri icyo kibazo cy'amacumbi leta yari yagize igitekerezo cyiza ariko sinzi icyagikomeye mu nkokora yari yatangiye kubaka amacumbi ariko batangiye bubaka icumbi mu murenge umwe bakubakamo icumbi rimwe kandi usanga mu murenge byibura harimo nk'ibigo nka cumi na bitandatu buri kigo wenda gifite abarimu nka makumyabiri kuzamura nk'aho nkora harimo abarimu mirongo ine iryo cumbi muri uwo murenge ntaririmo kandi iryo cumbi riba rifite ibyumba umunani ni ukuvuga ibyumba bine byagenewe igitsina gore n'ibyumba bine byagenewe igitsina gabo usanga rero ahanini iryo cumbi niyo rihari habamo abarimu bane b'abagabo n'abarimu bane b'igitsina gore ariko nabwo akenshi hari abasira batera abantu bafite imiryango ntaho tubona kandi icyo navuga ku bijyanye n'amacumbi ufashe icumbi ry'i kigali byibura inzu ya makeya iciriritse umuntu yabasha gukodesha ni inzu y'ibihumbi makumyabiri na bitanu iyo nzu aba ari icyumba na saro nabyo bitajyamo igitanda gihagije wenda cyajyaho abantu babiri cyangwa batatu ugatekereza rero ati iyo gahunda y'amacumbi mu cyifuzo cyanjye hari ukuntu batekereza bakavuga ati reka dushyireho amaparitema noneho dushyireho amaparitema y'abarimu bigenewe n'imishahara yabo n'uburyo babasha kubyishyura bitagoranye icyo gihe leta igize icyo gitekerezo ikubaka muri rusange itavuze ngo umurenge turawugenera inzu imwe byaba byiza usibye ko muri iyi nzu imwe byarahagaze hari n'aho byahagaze zituzuye ntabwo bizi imbogamizi yabayemo ariko rwose icyo bavuga ngo umwarimu wese mu rwanda afite icumbi ntabwo ari cyo rwose kuko mu bibazo duhura nabyo umunsi ku wundi ni ikibazo cy'amacumbi kuko n'utwo tuzu duciriritse bitewe na gahunda y'iterambere dufite mu rwanda bagenda badusenya kandi bakadusenya nta handi dufite ho kwerekeza rero icumbi kuri mwarimu riragoranye rwose bwana hakizimana mu masegonda mirongo itatu gira umwanzuro utanga ku buryo ku buzima bwa mwarimu no muri rusange kuri ibi ngibi tuganiriye hanyuma dusoze ikiganiro cyacu ndasaba beni kutubabarira umwanya utubanye mutoya ntabwo tubashije kumwakira ku murongo wa telefone ariko ubutaha buriya turaza kuzirikana nimero ye tuzamuhamagara ubutaha bwanakizimana umwanzuro mu magambo make
umwanzuro ni uko leta yakomeza kudufasha nk'uko idufasha ikadushyiriraho iryo soko rituma wenda tubasha kujya kugenda ibiciro bitatugoye cyane ikindi wenda kuri ibyo bijyanye n'amacumbi nk'uko nari mbivuze niyo badushakira amaparitema aciriritse ariko noneho tukabasha kuyageraho bitworoheye icyo nicyo twakwifuza ikindi mwarimu akaba ari umuntu ufite agaciro mu gihugu atari umuntu ubonerwa mu ndorerwamo y'ubukene ubonerwa mu ndorerwamo yuko nta kintu yabasha kwigezaho ku buryo abaturage bose iyo bavuga mukaganira bavuga ati mwarimu wo mu rwanda rwose nta terambere yagira mwarimu arashoboye iterambere yarigeraho ariko nanone leta niyo yamuha agaciro itamuhaye agaciro ntacyo yabasha kugeraho urakoze cyane murakoze cyane urakoze cyane bwana Lauren Hakizimana ndagushimiye kuba wabanye natwe nshimire n'abamfashije ku buhanga bw'ibyuma namwe mwese mwateze amatwi kino kiganiro n'abakigizemo uruhare kuri mikoro mwari kumwe na Jeffrey Mutagoma mukomeza kugira umugoroba mwiza